iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu n'umushoferi wabo kuva kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba bajyanywe muri gereza nkuru ya bubanza barashinjwa ubufatanyacyaha mu guhungabanya umutekano w'igihugu aba bakozi batanu b'ikinyamakuru iwacu batawe muri yombi ku wa kabiri muri komine musigati mu ntara ya bubanza hagati aho hano muri leta zunze ubumwe za amerika umudepite karen bass wo mu nteko ishinga amategeko yasabye akomeje ko abo banyamakuru barekurwa ku buryo bwihuse fideli niyongabo nibyo atugezaho uyu mushingamateka wo mu mugambwe w'abademokrate ayoboye akanama kajejwe imigenderanire ku bijanye n'akarere ka afurika mu itangazo yaraye asohoye yasiguye ko afise impungenge ku makuru aherutse gutangazwa ku vyerekeye abamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo bapfunzwe n'abategetsi b'u burundi muri iyi ndwi mu itangazo ryaraye risohotse amenyesha ko abo bamenyeshamakuru batawe mu mvuto igihe bariko bagerageza gukora akazi kabo mu guha inkuru zikomeye abanyagihugu bo mu burundi umushingamateka karen bass avuga ko abamenyeshamakuru batari bake bagumye mu burundi kugira batume amakungu amenya ubwicanyi n'ityozwa rikabije ry'agateka ka muntu bibera muri ico gihugu avuga ko amatora azoba mu burundi mu mwaka uza ko kubera izo mvu ari nkenerwa cyane ko leta idatoteza idapfunga canke ngo inumye itangazamakuru mu itangazo ryiwe asigura ko ikinyamakuru iwacu kiri mu binyamakuru vya nyuma bicigenga mu burundi ko kubera izo mvu bikenewe cyane ko leta y'u burundi yubahiriza ubwigenge bwo gutangaza amakuru umushingamateka karen bass amenyesha ko gutoteza abamenyeshamakuru ari ukugeramira bikomeye agateka ka muntu asaba irekugwa bidatevye ry'abamenyeshamakuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana, Terence Mpozenzi n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza.
ishyaka rnc ritavuga rumwe na leta y'u rwanda ryasohoye itangazo rivuga ko uwari umuvugizi waryo jean paul turayishimiye yeguye kuri iyo mirimo iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umunyamabanga mukuru gerve condo rivuga ko bwana turayishimiye yeguye ku bushake bwe mu kiganiro n'ijwi ry'amerika turayishimiye yemeje ayo makuru yari kuri mikoro ya mugenzi wacu geoffre mutagoma nibyo ni umurimo nari mazeho imyaka icyenda yose ibyo rero nasabye ku bushake bwanjye ko iyo mirimo nayihagarika byatewe n'iki kwegura ufata icyemezo nk'icyo ngicyo cyo kwegura uba wagitekerejeho hari igihe usanga udashobora gutunganya imirimo ushinzwe neza kubera rero inyungu za organizasiyo mbereye umuvugizi nari mbereye umuvugizi nasanze byaba byiza ko nabivaho kugira ngo yenda ntaba nanabangamira n'inyungu z'ihuriro kandi atari cyo ngendereye kuba nareguye hari hari ibintu byinshi byari muri midiya mu ihuriro nyarwanda harimo kimwe cyavugwaga kijyanye n'ibura rya ben rutabana ye rero nari narifashe mwarabibonye ko ntigeze mvugana na midiya kandi ubusanzwe ari igihe bavugana na midiya cyangwa se itangazamakuru kubera ko nari mfite yenda pozisiyo numvaga yangora kujya kudefanda cyangwa se kugira ngo defande pozisiyo y'ihuriro nyarwanda mu itangazamakuru bituma rero nisaba n'ubundi narabisabye barabinyemerera yuko nareka kuba ari ryo ba contact person cyangwa se umuntu itangazamakuru ryahamagara ngo ajye kubisobanura kuko nari ndi muri minorite kandi buriya iyo ujya kuvugira ihuriro ibyo ari byo byose uba uvuga viyuzi z'ihuriro nyarwanda muri rusange igihe rero wasanga uwo murimo utajya kuwukora mu buryo nta makemwa ntabwo nakwifuza ko njya ah, gukora ikintu nakwita ko ari pretense cyangwa se ah, ntabwo navuga ko ari ikinyoma ariko ni nko kuvuga ngo Kwishushanya.
uratepanga prinsipe imwe gushushanya eh, prinsipe yenda utarimo kumvikanaho na bamwe ariko nkanarespekita nyine view ya majorite nkavuga nti ni byiza ko bahamagara abandi bari muri pozisiyo yo kujya gusobanura yenda ibijyanye n'iryo tangazo icyo mutumvikanye ni iki ku birebana na bene rutabana ni cyane cyane byari bishingiye ku rwandiko twanditse rwajyaga mu itangazamakuru numvaga ko kubera impamvu nyinshi zitandukanye nyine bwana mutagomwa twagiye iyi cyago turimo aho yatangiriye twagiye tubura abantu benshi cyane ari abashimuswe ari abapfuye ari ababura ibirengero So, jyewe rero pozisiyo yanjye ari uko n'ubundi uko twagiye tubikora cyangwa se uko twagiye twifata mu bibazo nk'ibyo ari ariko buryo twakomeza no ku kibazo cya ben eh, ariko byasaga nk'aho ah, turiho dufata umurongo utandukanye numva bigoye kugira ngo ujye kuwudefanda Mm, mpakana rero ko ibyo ntabikora cyane cyane ko ntumvaga impamvu bitandukanye yenda no gushyira itangazo hanze aho kugira ngo dushyire imbaraga kugira ngo dush- dushake mugenzi wacu ibyo rero uvuze bivuze ko bene afitwe n'ihuriro mu- muri make oya ntabwo aricyo bivuze ari he Ah, ahubwo icyo bivuze ni uko egizagitema cyangwa se tutazi ah, aho ari ati, nakwivugira jyewe ubwanjye Eh, mu gihe rero naba ntazi aho ari eh, ni nayo mpamvu numva ko priorite nta yindi igomba gushyirwaho uretse kumenya aho ari n'umutekano we nta kindi ah, nkwiriye gushyiraho imbaraga aho kugira ngo yenda ajye muri ibintu adiminisitiratifu uretse gusa ko kuba ari konserne abantu bashobora kutubaza tukavuga ko turiho tumushaka cyangwa se ah, natwe duhangayitse kimwe n'abandi banyarwanda bose afite abakunzi batandukanye mu ndiri zose haba mu buhanzi haba se mu ihuriro nyarwanda haba no muri sosiyete ye y'umuryango yindi ibyo rero mwumva twagombye gushyira imbaraga aho ngaho ariko uyu munsi ntabwo navuga ngo araha yaba nzi ko ari mu ihuriro ibyo nabyo nabivugira aha ngaha Mm, ariko hari abo ukeka mu ihuriro bazi aho ari ari nacyo mwapfuye bwana turayishimye simbihamya ntabwo mbihamya mu by'ukuri speculation cyangwa speculations zihari ni nyinshi cyane ku buryo abavuga ko yenda baba bazi ahari ibyo byaba ari ikibazo gikomeye kuko baramutse bazi ahari bikageza kuri eh, kuri uyu munota badashobora kuhavuga ibyo byaba ari ari ibindi n'ingaruka zabyo ntabwo zaba ari nziza nibaza ko nta muntu wo mu ihuriro wakora wasanga ibyo bintu ari byo ah, byaba ari ari sitarategi ikwiriye kandi nta n'ubwo mbyemeza ko ariko bimeze kuvuga ko utavuye mu ihuriro nyarwanda ukiri umunyamuryango ariko ukaba usezeye ku mwanya w'ubuvugizi si uburyo bwiza bwa gipfura bwo kurivamo ariko ukanga kuritamaza oya uretse ko mfite indi mirimo mfite indi mirimo ubuvugizi nk'uko nabivuze mbumazeho imyaka myinshi cyane ku buryo nabwo n'ubushize banyongerera ubuvugizi mu by'ukuri nari nasabye ko bashaka n'unyungirije kugira ngo akazi sinzajya nkora jyenyine ntibizabe nka bya bindi bya kigali kuvuga ngo nta wundi wakora akazi uretse umuntu umwe gusa ariko nyuma ubu ho habaye narabyemeye kuko nanjye kuko icyo nshaka yari inyungu z'ihuriro nyarwanda ubu rero narabyemeye mbyemera kubera yuko nasangaga gutunganya imirimo y'ubuvugizi eh, ndetse mu rwandiko nandikiye ubuyobozi nari navuze ko harimo konfuri yenda eh, nkubere honete konfuri z'imirimo yanjye y'ubuvugizi n'akazi cyangwa nanjye ubwanjye bwite
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika niyo uteze amatwi nkaba nguhaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ikiganiro ejo mugikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika mu masaha nk'aya iki kiganiro gihagarariwe na nigena roje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma njye mujye kubana muri studio nitwa nicole giraneza nkaba nabahaye ikaze muri iki kiganiro imibare yashyizwe hanze na minisiteri y'urubyiruko umuco na siporo mu rwanda yerekana ko urubyiruko ari abantu bari hagati y'imyaka cumi n'ine kugeza ku myaka mirongo itatu n'itanu mu rwanda abarenga mirongo itanu ku ijana by'abaturage ni urubyiruko ruri munsi y'imyaka makumyabiri aho usanga benshi mu rubyiruko bibera mu mujyi kurusha ababa mu cyaro mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'abangavu batwara inda zitateguwe bataruzuza imyaka y'ubukure mu bushakashatsi bwakozwe na rwanda demographic health survey bwerekana ko imibare y'abangavu batwara inda bataruzuza imyaka igenda yiyongera aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi bavuye kuri gatandatu n'igice kimwe ku ijana kugeza kuri karindwi n'ibice bitatu ku ijana muri bibiri na cumi na gatanu ese byaba biterwa n'iki turaza kumva icyo abaturage babivugaho twaganire kandi n'umwe mu bangavu batwaye inda bataruzuza imyaka y'ubukure adusangiza uko abayeho kuri ubu ndetse n'inama agira abangavu muri rusange turaza kumva ikiganiro twagiranye n'umukozi w'akarere ka kamonyi ushinzwe uburinganire n'iterambere atubwire zimwe mu ngamba bafashe mu guhangana n'iki kibazo ese uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ni uruhe ntimukure urushinge rwa radiyo zane ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ku buryo burambuye ni mu kanya
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
Mu muco nyarwanda kwibaruka umwana ni ikintu gikomeye cyane kuko bigereranywa nk'umugisha ukomoka ku mana bisobanura kandi kwagura umuryango ndetse bikanatera ibyishimo ababyeyi amateka y'u rwanda agaragaza ko byari ikizira ko umukobwa abyarira mu rugo ibi ni ukuvuga kuba yabyara ariko atarashyingirwa byafatwaga nk'igisebo gikomeye ku muryango umukobwa avukamo ndetse hambere iyo byamenyekanaga ko umukobwa atwite atarashyingirwa baramurohaga uko ibihe bigenda bisimburana umuco wo kuroha abakobwa batwariye inda mu rugo wagiye ucika hagenda hashyirwaho gahunda zo kwigisha abangavu ndetse n'ingimbi ibijyanye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere mu mashuri kuri ubu u rwanda ruhanganye n'ikibazo cy'abangavu batwara inda bataruzuza imyaka y'ubukure bikabagiraho ingaruka nyinshi zirimo kuva mu mashuri kurwara indwara zitandukanye ndetse zanabaviramo urupfu twaganiriye n'abaturage batandukanye bo mu karere ka ruhango nuko twumva icyo batekereza kuri iki kibazo ese ni iki gituma imibare y'abangavu batwara inda bataruzuza imyaka y'ubukure irushaho kwiyongera mu rwanda reka tubumve
ikibazo gihari njyewe injya mbona ni ikibazo cy'ubukene gituma abakobwa bishora mu buraya kuko baba babuze ubushobozi umukobwa wifite uvuka iwabo bafite amafaranga ntabwo bajya bamushuka kuko uba uri kuvuga ngo nimushuka ise yangurikirana ngahanwa n'amategeko abakobwa bakunze gufata inda z'indaro baturuka mu byaro baje mu mugi gukorayo akazi bagerayo bamara gusirimuka hari n'igihe na bosi wamutera inda bitewe n'uko ababona furusheri afite zimaze kubona amaze kubona ko arutana mugore we umubosi we akamufata akaba yanamusambanya akamutera inda yarangiza akamubwira ati wowe uzabigira ibanga ntuzavuge ko ni ngewe waguteye inda nzagufasha mu buryo bwose bushoboka ni ubukene butuma yishora mu busambanyi kugira ngo arebe ko yabona amaramuko ni ubushomeri ko atari ubushomeri afite ikintu ntabwo ntabwo yabyishoramo uko mbibona nshingiye na nko ku bana bamwe twirirwana hirya no hino uko mbibona benshi wenda aravuga ati n'inanga kuryamana nawe kenshi ati n'inanga kuryamana nawe yaranyanga kandi kubona wenda nta muhungu mfite hano afite ukundana reka mbye birene ndebe ko yanyemerera urukundo ya donke kwa kundage na mwafekta bikururanaho basohokanye hirya no hino akikangura byabaye ngiye niko mbibona mbona wenda batinya ngo baranyanga cyangwa se aragenda mvuga wenda ndi umuturage iki n'iki agakebera rero akemera ko baryamana kenshi atanabitegura akenshi bipfira mu muryango usanga ababyeyi babyara abana ubundi ntibabiteho ntibabahe ubumenyi bw'ibanze bagomba gukura mu rugo ikindi kigeretseho ugasanga banza no kubajyana mu ishuri ugasanga nk'umwana atangiye kuba inzererezi cyangwa atangiye kwishakira imibereho akiri mutoya bigatuma rero nubwo yabona umugabo umushukashuka amwaka amafaranga uwo mwana azagera akabyemera atari uko abitewe n'iki kindi ahubwo ari uko nyine ari gushaka imibereho ariko wenda iyo ababyeyi bari kuba baramubyaye bakamuha uburere bukenewe nk'umwana bakamujyana mu ishuri uwo mwana ari kwitekerezaho akamenya yuko agomba nawe gutegura ubuzima bwe akazagera ahantu heza ariko kubera ko ibyo bintu umwana ashobora kubivuzwa akiri mutoya bituma yishora mu ngeso izo ari zose cyane cyane akaba afite n'imitekerereze idateye imbere ikindi kintu cya kabiri nabonye kibitera ni uko ahanini habaho gushishirwa abantu bafasha abana bato ku ngufu
barakoze aba baturage bo mu karere ka ruhango batugejejeho ibitekerezo bitandukanye bamwe bagize bati biterwa n'uko umuntu aba atishoboye akenshi usanga abakobwa bava mu cyaro bakajya mu mujyi ari bo baterwa inda abandi nabo bati biterwa n'uko baba badashaka ko abo bakundana babanga kuko banze ko bakora imibonano mpuzabitsina ese wowe uduteze amatwi ubibona ute ubona uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ari uruhe dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ndi kumwe na mugenzi wanjye hano christelle wikeza ngiye kumuha akanya atugezeho ubutumwa bwamaze kumugeraho ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ariko mbere y'uko atubwira ibitekerezo by'abakunzi bacu reka nanjye mbanze mubaze ese wowe ku giti cyawe ubona uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ari uruhe niko urakoze ngewe mbona uruhare rw'abangavu mu kwirinda inda zitateganyijwe icya mbere ni ukwifata ariko mu gihe uri umukobwa ubona ko byanze hari ubundi buryo mwakoresha nko kurisha agakingirizo ndetse no kuboneza urubyaro urakoze cyane christella kudusangiza igitekerezo cyawe noneho ngo uhaye ikaze kugira ngo utugezeho ibitekerezo byamaze kukugeraho
hari ubutumwa bumaze kutugeraho kuri iyi nsanganyamatsiko irebana n'uruhare rw'abakobwa n'abangavu mu kwirinda inda zitateganyijwe reka duhere ku butumwa bwa natali aravuga ko abakobwa bakwiye kubanza kwemera no kwakira ubuzima babayemo bakaba siriyasi niba yemeye cyangwa ahakanye mu byo yiyemeje ati ikindi bakaba n'abanyakuri nyangizi we aravuga ko abangavu bakwiriye kwirinda imibonano idakingiye bityo bakaba banirinze n'inda zitateganyijwe dukomereze kurema aravuga ko abakobwa bajya babanza gushishoza ku cyamuhuje n'umuhungu cyangwa n'uwo mugabo ati hanyuma umukobwa akirinda impano za hato na hato zidakenewe zamushuka ati gusa ari umukobwa wumva akuze akora ibyazi yafata icyemezo cyo gukoresha agakingirizo mu butumwa bwe arasoza avuga ko inama nyamukuru y'aho abakobwa ari ukwifata ivete we asanga uruhare rw'abangavu n'abakobwa ari uko bajya bavuga oya bakomeje mu gihe baguye mu bishuko ndetse ikindi bagahora bafite n'intego y'ubuzima ernest we asanga icyakorwa ari uko abakobwa bagakwiriye gufashwa gusobanukirwa ingaruka zigera ku mukobwa watwaye inda bitateganyijwe ati bityo n'abandi bajya babifatiraho urugero bakirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse bakanagana serivisi zo kuboneza urubyaro
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
kubyara no kurera byari inshingano za buri munyarwanda wese mu rwanda rwo hambere uburezi bwo mu muryango bwatangiraga umwana bakimutwita kuko hari imihango yakorwaga n'imiti yanywebwaga ku mugore utwite kugira ngo azabyare neza kandi abyare umwana umeze neza mu rwanda rwo hambere abagore batwite bakoraga imihango yitwa kurera inda yabaga irimo kunywa imiti kwisiga amavuta kunywa amabumba n'ibindi kugira ngo inda itabakoroga umubyeyi akaba yayigwaho arimo abyara cyangwa umwana akazavuka afite indi miziro umwana yamaraga kuvuka bagakomeza kumutoza uburere kugeza abaye ingimbi cyangwa umwangavu kuko nibwo umwana yashoboraga kuva mu rugo akaba yajya mu yindi mirimo dore ko ari nabwo abana bo hambere batangiraga kwambara umubyeyi w'umugore yashoboraga kwihererana umwana w'umukobwa akamwigisha kwifata neza n'indi mirimo yo mu rugo nubwo leta y'u rwanda yashyizeho gahunda yo guteza imbere umwana w'umukobwa akaba yajya mu ishuri akiga kaminuza uko bucya n'uko bwira imibare y'abangavu batagira amahirwe yo gusoza amashuri igenda irushaho kwiyongera bitewe n'impamvu zirimo no gutwara inda zitateguwe tuyisenge louise afite imyaka makumyabiri y'amavuko atuye mu karere ka gatsibo umurenge wa rwagitima ni umwe mu bangavu bagize amahirwe make yo kubyara bakiri bato ndetse bikamugiraho ingaruka zo kudasoza amashuri ese inama agira abangavu ni iyihe ni mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu ariyeti nishimwe
nitwa tuyisenge louise nkimara kumenya ko ntwite kwiheba ntabwo byabura byabayeho gusa nagerageje kwirinda ku buryo hajya habaho ibibazo mu bana bagashaka kwiyahura bagashaka buryo ki bazikuramo ariko ngegerageza kwirinda mfata umwanzuro ku giti cyanjye ndavuga ati nzayibyara ntegereza yuko no mu rugo bamenya yuko nyifite none se ubona ari izihe ngaruka zakugezeho cyangwa amahirwe byakubujije mu buzima uyu munsi uvuga ati iyo mba ntarabyaye biba bimeze gutya na gutya iyo mba ntarabyaye nkiri umwana nagakwiye kuba nanjye narize wenda nkasoza nk'abandi cyangwa nkakora n'ibindi bikorwa umuntu akora atarabyara ubu hari ibikorwa tuba tutemerewe gukora twarabyaye wamara kubyara ntibikunde nagerageje kujya nko mu gisirikare biranga kuko nari narabyaye hari n'imbaraga natakaje hari n'umurongo munini navuyeho kubera kubyara igihe kitaragera uyu munsi ni izihe ngamba wafashe kugira ngo uwo mutego waguyemo bitazongera kukubaho ngewe ngamba ya mbere ikomeye nafashe ni ukugerageza kwifata ngewe nzagerageza kwifata ndashaka gusubira ku murongo ufatika ku buryo nzabera abandi bana icyitegererezo kandi mbikoresheje kwifata nkagerageza gukora nkiteza imbere nkikura mu bukene nkirinda n'ibyatuma ngwa mu bishuko niki ufasha abandi bana babyara iwabo aho bo bihebye bumva ko bitakarije icyizere ikintu mbafasha mbibutsa kandi nkabashishikariza ngo duhurire mu matsinda burya amatsinda ni meza nimo tuganirira byose tukabasha guhumurizanya tukabasha kugirana inama ku bijyanye no kwiteza imbere ku bijyanye no kwirinda ku bijyanye no tugashishikariza n'abakiri abana bato babyaye bafitemo nk'imyaka cumi n'itandatu gusubira ku ishuri kuko ni byiza abana b'abakobwa bakiri munsi yanjye bataragira iyo mpanuka yo kubyara abenshi nabagira inama yo kwirinda ibishuko biri hanze aha ngaha abenshi bashukwa n'amafaranga ugasanga umukino cy'ikigabo cyangwa se n'umusore agushukishije amafaranga amandazi ndetse n'utundi tuntu dushuka abana nabashishikariza rero kwiga neza bagakurikirana amasomo mu mwanya wo gukurikira abagabo
turamushimiye tuyisenge Louise ku kiganiro kizagiranye na mugenzi wacu Ariette yagarutse kuba yarabuze amahirwe yo kwiga ndetse no kuba ataba umusirikare kuko yabyaye mu ngamba yafashe harimo kwifata agakora akikura mu bukene kugira ngo abere abandi urugero bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumviye namwe inama tuyisenge Louise agiriye abangavu yo kwirinda ibishuko gukurikira amasomo ndetse no gukora bakigira nawe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ari uruhe twandikira ubutumwa binyujije kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe imibare y'abangavu batewe inda minisiteri y'ubuzima yabashije kumenya igaragaza ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani warangiye akarere ka nyagatare kari ku isonga n'abangavu bagera ku gihumbi kimwe na magana ane mirongo itandatu na batanu batewe inda muri gatsibo ni igihumbi na magana ane na mirongo itanu na babiri gasabo ni igihumbi na mirongo itandatu na bane muri kirehe ni igihumbi na mirongo itanu na batanu naho mu karere ka bugesera ni magana cyenda makumyabiri na batanu mu makuru dukesha ikinyamakuru cyandika mu rwanda umuryango doturwa minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ambasaderi sorina nyirahabimana avuga ko abana baterwa inda ahanini biterwa no kudohoka kw'ababyeyi ku burere bw'abana babo asaba ababyeyi gufatanya kwita ku burere bw'abana babo bakababera intangarugero bagakurana indangagaciro zituma baba inyungu ku muryango wabo n'igihugu muri rusange yagize ati ibibazo bibangamiye umuryango nyarwanda bizarangira umuryango n'abagize umuryango babyitayeho minisiteri y'ubuzima igaragaza ko umubare w'abangavu babyara imburagihe wavuye ku bana ibihumbi cumi na birindwi mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi ukagera ku bana ibihumbi cumi n'icyenda magana inani mirongo itatu na babiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nyamara imibare itangwa n'ubushinjacyaha bukuru igaragaza ko kuva muri nyakanga bibiri na cumi na karindwi kugeza muri kamena bibiri na cumi n'umunani bakiriye dosiye ibihumbi bibiri magana cyenda mirongo icyenda n'esheshatu z'abasambanyije abana mwe muduteze amatwi mwiyumviye ko rumwe mu ruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda harimo no gutanga amakuru y'abasambanya abana n'uko bagahanwa shuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya wo kumva ibitekerezo muba mwaratugejejeho ku kiganiro cyatambutse ubushize ndi kumwe na mugenzi wanjye christelle wikeza reka muhe akanya atugezeho ubutumwa turagaruka mu kanya tugera ku musozo w'iki kiganiro kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
urakoze nikode kuma ikaze muri sitidiyo rero bakunze b'ikiganiro ejo nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro kiba cyaratambutse uyu munsi wa none ubutumwa buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku cyorezo cya ebola aho twareberaga hamwe uruhare rw'u rwanda mu kurinda abanyarwanda kwandura iyo ndwara aha twaribazaga tutese mubona ari iki cyakorwa n'u rwanda ngo rurusheho kwirinda ebola vital uherereye kimironko avuga ko ku bijyanye no gukumira ibura ati u rwanda rwakoze byinshi ati gusa ntihiga uburyo buri gihe uko abantu bahuriye mu ruhame hajya hafatwa iminota yo kuvuga kuri icyo kirori vital uherereye kimironko avuga ko ku bijyanye ati gusa ntihigwe uburyo buri gihe uko abantu bahuriye mu ruhame hajya hafatwa iminota yo kuvuga kuri icyo cyorezo ndetse hanamanikwa ibyapa bisobanura ibijyanye n'icyo cyorezo cya ebola bonera uherereye i kayonza mu butumwa bwavuga ko hagakwiriye gushyirwa imbaraga mu kugenzura urujya n'uruza rw'abantu bose mu buryo bw'ikoranabuhanga ikundabayo jean uherereye mu karere ka karongi mu murenge wa murambi avuga ko ashimira cyane gahunda zashyizweho na leta mu kwirinda ebola evode we yagize ati hagakwiriye gutangwa amahugurwa ajyanye no kwirinda ebola ndetse n'uburyo uwayanduye ashobora gufashwa nawe udukurikiye muri aka kanya ushobora kugira uruhare mu kiganiro aho wakwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka facebook whatsapp kuri nimero navuze haruguru ya mtn ndetse na instagram aho mujya hashakirwa mukandikamo ejo yufu eko mu magambo arambuye dukomeza n'ubutumwa bwa none ndiho ku bwayo william uherereye mu karere ka nyamagabe umurenge wa nkomane yagize ati turabakurikiye kandi tunashimira inama mudahwema kuduha ngamije imana izake nawe uherereye mu karere ka nyamagabe wavuga ko abaganga ku mupaka bakongerwa bakajya bapima abinjira n'abasohoka inshuro irenze imwe mu rwego rwo kwirinda ebola claire we mu butumwa bwe aravuga ko hagakwiriye kwigishwa ibijyanye n'icyorezo cya ebola mu mashuri ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi dukomereze kuri uyu twibwiye ufite nimero iherwa na kabiri gatatu kane mu butumwa bwe yavuze ko ebola bayumva mu gihugu cy'abaturanyi gusa ati hadashyizwemo imbaraga no mu rwanda yahagera reka duhinire ubutumwa bwa none kuri ndize uherereye mu murenge wa kagarama aho avuga ko asanga ebola ari indwara benshi badasobanukiwe ati gusa ubukangurambaga buracyakenewe mu buryo bwo kuyirinda bakunze b'ikiganiro ikiganiro ubutumwa mukomeze mu bwohereze tuzabuheraho ubutaha nikore wasubirana ijambo ugakomeza ikiganiro
turamushimiye cyane uwikeza christella akaba anatugejeje ku musozo w'iki kiganiro mbere y'uko dusoza ariko reka mbanze mbibutse icyo twaganiragaho kuri uyu munsi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi twaganiriye ku kibazo cy'abangavu baterwa inda bataruzuza imyaka y'ubukure twumvise ibitekerezo by'abaturage aho bamwe bagize bati kuba imibare y'abangavu batwara indi ikomeza kwiyongera biterwa ahanini n'ubukene no kuba ababyeyi batabitaho twumvise tuyisenge Louise ufite imyaka makumyabiri kuri ubu akaba yarabyaye ndetse bikanamugiraho ingaruka zo kuva mu ishuri akaba kuri ubu hari imirimo atakora kubera ko afite umwana yasoje agira inama abangavu yo kwifata bagakora bakiteza imbere bityo ababashuka ntaho bazabona babahera nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko twaganiragaho kuri uyu munsi ese ubona uruhare rw'abangavu mu kurwanya inda zitateguwe ari uruhe twandikira ubutumwa ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na nigena roje nawe mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma reka mbibutse ko ikiganiro ejo mugikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm mu masaha nk'aya mwakoze kubana natwe njye nitwa nicole gira neza ikiganiro ejo nawe ubutaha
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugome ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo